murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey agizwe ahanini n'ayavugwa ku mugabane wa afurika leta y'ubwongereza imenyesha ko izoca itangura kurungika mu rwanda abimukira binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko mu gihe amasentare y'ubwongereza yokwemeza ko iyo politike yemewe n'amategeko ibiro by'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati mu bwongereza byavuze ejo ku munsi w'imana ko biteguye gutangura biteguye gutangura gutwara n'indege abo bimukira imbere y'uko iri ci ritangura aya makuru avuzwe inyuma y'aho umushikiranganji w'ubwongereza w'intwaro mu gihugu hagati suwera bureviman agendeye u rwanda urugendo rwari rutumbereye kwerekana ko leta yiwe igihagaze kuri uyu mugambi yarabonanye na perezida paul kagame hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire w'u rwanda vincent biruta yaragendeye kandi ahatekanijwe kuzoshira abo bimukira bazoba bakuwe mu gihugu cy'ubwongereza ubwongereza n'u rwanda byarasinyiraniye amasezerano avuga ko bamwe mu bimukira bashyika mu bwongereza n'amato mato mato bazoca barungikwa bidatevye mu rwanda kuva ayo masezerano agisinywa yaciye ahura n'intambamyi z'ubutungane ku buryo gushika ubu atanumwe ararungikwa mu gihugu cy'u rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abasivile barenga mirongo ibiri barishwe mu bitero bitandukanye byabaye mu buseruko bw'icyo gihugu mu ntara ya ituri abagwanyi b'umuhari kodeko bagirizwa gutera mu mihana y'abanyagihugu mu gace ka mahadi mu gatondo ka kare ko ku munsi wa gatandatu umukuru w'ako gace katewe arnold de lokwa yavuze ko baharuye abantu cumi na batanu bishwe bagizwe ahanini n'abagore abana hamwe n'abageze mu zabukuru amakuru ava muri ako karere nyine avuga ko mu mpera z'indwi irangiye imigwano yongeye kwaduka hagati ya leta ya leta hamwe n'abagwanyi b'umuhari m mirongo ibiri na gatatu muri tanzania naho tanzania yaratanguye kurungika imfashanyo z'ibifungugwa n'amahema mu gihugu kibanyi cya mozambique izi mfashanyo zigenewe ibihumbi by'abanyagihugu bahuye n'ingaruka z'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe fredi abantu barenga ijana na mirongo icyenda bakekwa kuba barapfuye hamwe n'abashika amajana atanu na mirongo umunani na bane bakomeretse mu gihe mirongo itatu n'indwi bavugwa ko baburiwe irengero muri icyo gihugu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatandatu umuyobozi w'imfatakibanza agejwe gutangaza amakuru mu gisirikare godensius ironda yavuze ko amatoni igihumbi y'ifarini uburengeti ibihumbi bitandatu amahema mirongo itanu hamwe na za kajugujugu zibiri zo gutabara aribyo byarungitswe muri icyo gihugu cya mozambique
washington ijwi rya amerika muri afurika kandi ni muri kenya ha igipolisi ejo ku munsi w'imana cankiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi gukora imyiyerekano yiyamiriza iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa mu gihugu kivuga ko gusaba uruhushya rwo gutunganya iyo myiyerekano bitabaye kare ariko abayiteguye bavuga ko atankeka bahava bayikora kuri uyu munsi wa mbere rayira odinga arongoye umugambwe azimiyo la umoja yahamagariye abanywanyi biwe mu myiyerekano kuri uyu wa mbere i nairobi ku bw'iduga ry'ibiciro byarenze urugero mu kwezi kwa mbere yavuze ko byaduze gushika ku bice icenda n'ibice bibiri ku ijana muri ico gihugu co muri afurika y'ubuseruko raila odinga yavuze kandi ko yibwe amajwi mu matora yo mu mwaka uheze yemeza ko leta ya perezida william ruto iriho mu buryo butemewe n'amategeko
washington ijwi rya amerika nayo muri somaliya abategetsi barumvikanye kongereza igitigiri cy'abasirikare n'abapolisi mu ntumbero yo gushitsa ibisabwa kugira bazobashe kwicungerera umutekano ni mu gihe inteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika zitegekanya kuzova muri icyo gihugu mu mpera z'umwaka uza aya masezerano ijwi rya amerika ryabonye ikopi yayo avuga ko abasirikare b'igihugu bazoba bangana ibihumbi mirongo itatu n'abapolisi bongerezwe gushika ku bihumbi mirongo ine yatewe ko umukono mu ndwi iheze n'umushikiranganji wa mbere hamza abdi bare hamwe n'abategetsi b'amareta agize igihugu cya somaliya iki gitigiri gishasha cy'abasirikare ntikirimwo abarwanira mu mazi mu kirere hamwe n'inteko zidasanzwe zahawe imyimenyerezo na leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'igihugu cya turukiya ku mugabane wa buraya ubutaliyani bwifuza ko ikigiga mpuzamakungu fmi kirekurira imiliyaridi umwe n'ibice icyenda z'amadolari y'ingurane cyari cyaremereye tunisiya ubutaliyani butinya ko mu gihe ayo mafaranga atoboneka tunisiya yobamwo umutekano muke gutyo abimukira bagaca bahungira ku mugabane wa buraya ibi byavuzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire w'ubutaliyano antonio tajadi ibiganiro hagati ya tunisiya na fmi bitumbereye gusohora ayo mafaranga byarahagaze amerika hamwe n'ibindi bihugu bisaba perezida wa tunisiya kayise saide guhindura bimwe bimwe mu gihugu kugira ayo mafaranga abashe gusohorwa fmi yatanguye guhagarika ibyo biganiro kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri we eshatu radiyo yacu voa akadomo komu naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobazi voa radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo inkambi y'abakuwe mu byabo n'intambara ya burembo yibasiwe n'icyorezo cya korera tumaze gupfisha abantu batandatu abagore babiri n'umugabo umwe abana batatu b'imyaka ine barabahambye hano hose barabibonye ubwo ni mukamuremyi yozafina umwe mu batuye mu nkambi ya burengo mu burasirazuba bw'igihugu ibiciro by'ibiribwa mu burundi bikomeje kuzamuka naho mu makuru y'imikino ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda mu mikino ya basketball africa league yatsinzwe ku nshuro ya mbere ayo mu karere k'ibiyaga bigari tohere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho icyorezo cya korera mu nkambi ya burengo yabakuwe mu byabo n'intambara iri hafi y'umujyi wa goma kimaze guhitana abantu barenga mirongo itatu aliasanka darius umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma nibyo atubwira iyi nkambi ya burengo igizwe n'imiryango irenga ibihumbi birindwi abayirimo bayijemo bahunga imirwano hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu mu duce twa teritwari ya masisi iyi ndwara iterwa ahanini n'isuku umwe yibasiye cyane cyane cyane abagore n'abana ibi bibazo biriyongera ku bindi izi mpunzi zifite birimo kubura aho baryama n'ibifungurwa nk'uko babyivugira abavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko iyi ndwara idakumiriwe ishobora guhitana abantu iyi nkambi yegereye kandi umujyi wa goma utuwemo n'abaturage barenga miliyoni ebyiri mukamuremyi Josephina yahunze avuye iki cyanga avuga ko bahangayikijwe n'iyi ndwara ya kolera tumaze gupfisha abantu batandatu abagore babiri n'umugabo umwe abana batatu b'imyaka ine bishwe n'iyi ndwara ejo bundi twarabahambye hano hose barabibonye iyi ndwara manake yaje nk'icyorezo n'isuku ni nkeya amawese ntayo cyane cyane amazi n'isabune b'imirire mibi tuja gutoragura ku madepo aho abacuruzi bamena ibintu byabore mu madepo byangiritse muke bitagifite intungamubiri abandi nka sina uwemeye ntibamenyereye ubuzima bwo guhunga uyu ni umupfakazi umugabo we yapfiriye mu mirwano yabereye hafi ya sake twasanze asina mu bitaro arwaje umwana w'imyaka ibiri ku bwe kurwara ni bibi ariko iyo yiyongereyeho inzara biba bibi kurusha ingwara iri kudufata umuntu agwaye idiyara umwana ndabase ndagaro ukabura icyo wakora ugashaka nimba wokora iki make ngo uwahunganya abana akangara ufite abana akangara gushaka icyo yabahereza kabura make akagamba kumva ariganiye atwicyo twosaba cyane cyane guverinoma idusayidiye idushake wenda agasada niyo yoja ikagakwiza n'umuntu tugatosheka wenda barariye abana bakareba ukuntu bobaho n'udukoresho amazi muno bari kujya barasuka bandu ni benshi uretse abagore n'abana bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'indwara ya kolera abagabo nabo bavuga ko batorohewe abarwaye indwara bakayikiruka bavuga ko batayifuriza undi Celestin Sibomana amaze icyumweru avuye mu bitaro batwambitse n'ibi- n'ibikomo mbega bamwe bafashe amajeto abandi ntibagabura bamwe barahembwa abandi ntibahembwa ibiryo ni- si cyo kiri gutuma turira turukurira ngo twabuze ibiryo turukurira ibiryo tukarira n'umunyu abahagarariye ibitaro byubatswe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MCF muri iyo nkambi ya Burengo bavuga ko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo umubare w'abandura udakomeza kwiyongera umuforomo Amani Kererezi ni umwe mu bahagarariye ibyo bitaro twebwe hano ku ivuriro ry'iyi nkambi dukomeje kuvura abarwayi b'indwara ya kolera kandi kubera ibi bibazo byinshi abantu hafi mirongo itatu bamaze gupfa abari hano turi kureba yuko dukomeza kubaha imiti dore ko uyu mubare wabo uri bugabanuke raporo y'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka mcf yatanze ku cyumweru gishize iravuga ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye kolera wavuye kuri mirongo itanu na babiri ugera kuri magana atatu mirongo itanu n'umunani abakize ni mirongo itatu ku ijana y'uwo mubare ariko benshi barimo gusubira mu bitaro kubera isuku nkeya mu guhangana n'icyo kibazo cya kolera mu nkambi mcf ivuga ko yongereye amazi meza iha impunzi ndetse ikaba yarubatse imisarane magana abiri uyu munsi igera ku ijana na makumyabiri irakoreshwa ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma noneho tujya mu burundi aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu nkambi ya murongwe mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bifuza gutahuka kubera imibereho mibi ibugarije vedaste ngabo nibyo atubwira inyinshi muri izi mpunzi ziri kwiyandikisha guhunguka ni izimaze amezi atatu zivanwe mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira ho mu mujyi wa uvira zivuga yuko zikambitse mu bihangare byo mu nkambi ya mulongwe zugarijwe n'ibibazo by'inzara kuko zimaze igihe kirekire nta bufasha bw'ibifungurwa zihabwa n'ishyirahamwe rya pamu izindi nazo zigaragaza ko aho zikambitse nta bisaswa zifite joseph barutwa nayo yageze muri iyi nkambi ya mulongwe tariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho akambitse avuga yuko ubuzima bubi babayemo aribwo bwatumye ahitamo kwiyandikisha mu bazahunguka tukaba kuva tugishika ngaha nta kintu turaronka niburiburi codufasha duhereye ku bintu by'ibifungurwa n'amasafuriya n'ibyo kwifuka n'ibyo turarako nta kintu na kimwe turigera tubona ubu tumerewe nabi cyane rwose ubu rero igituma turiko turasaba guhunguka dusaba guhunguka kubera ubuzima bwacu tubona bugeramiwe twashaka dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro turiko rero turatabaza kugira ngo badufashe hama badusubize mu gihugu cy'amavukiro kubw'imana mariya asanga ubu buzima bubi babayemo burutwa n'ubwo bari basanzwe babayemo mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira kuko iyo babahaga ubugari ndetse bakagira n'ibisaswa ariko kuva bagera mu nkambi ya murongwe mu mpera y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nta bufasha bw'ibikoresho byo mu nzu n'ibifungurwa haseri raba ahantu twashikiye muri murongwe dubona amenga uburyo bwaho gusumba mbere nuko twari kwigumira muri kataranzite kuba muri kataranzite twari twahamenyereye nta muntu nakiyumvira iby'inzara ibyo ari byo hoho twaranagira gutya na saa sita bakaduheza n'iyo nto rimwe y'ubugari ariko ino nta kintu na kimwe badufashishamwo inzara igomba kutwica n'abana tugishika ino hoho nk'ubunya twasanze ino izuba ryaratse abantu barimye ntibigeze bimbura ngo badufashishe harageze igihe baza kudutoreza injya mu mihana nahone barazibura kubera nabo ata kintu na kimwe bafise kica gituma rero tubona yuko menga twotuma dutaha tukaza kugwa mu- mu- mu gihugu cy'iwacu aha muri iyi nkambi kubera ubuzima bubi bwo kudahabwa ubufasha izi mpunzi nsha zigera ku gihumbi zifite usanga zimwe muri zo zijya gutera ibiraka byo guhinga ahitwa za kalongwe sebere ndetse na mukinshi kugira ngo zibone ibyo zigaburira abana tumaze amezi atatu tudapokera ngaha mu nkambi amezi atatu yose araheze tutazi ngo tugaburira abana gute nka jewe hano nsanzwe ntunze umuryango w'abantu cumi ni kuvuga umudamu n'abana umunani na jengira cumi ahantu tuzi nyine turi tubaho ni ingorane tubayeho ko ibintu bi- bi- bi- bi- bi- nyine bi- bi- bidasiguritse kurya no guhangayika kandi twikwa ko turi impunzi ni ukuvuga tugiye hanze naho y'inkambi baratunyanyasa cyane kubera ko nta bibari tuba dufise umva umuntu arafatwa nabi agakubitwa akagira ane akakwa amasuka n'ibindi byinshi cyane twavugishije umuvugizi wa seri mu ntara ya kivu y'epfo kuri ibibazo by'izi mpunzi ntiyafata telefone yacu ariko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe deho ntakirutimana avuga yuko ikibazo cy'izi mpunzi ziheruka kuzanwa mu nkambi ya murongwe bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo na aseri ariko nta gisubizo barabona twebwe twaragerageje kubavugira nk'abatware twashikanye amadosiye kure duhereye ngaha ku- kuri seneri wacu haseri baraka gushika n'igoma mugabo gushika uno munsi nta nyinshi twigeze turonka ijyanye n'ibyo byabo baragerageje kuza baradusigurira ati bajya abantu barabazanye ati ubwo mu kubazana ati bije bari bateguye mu mwaka uheze yari yaheze ati bisaba rero barindire babanze gutegura iyindi bije bashe babona gufashwa jewe ikintu usaba kwanza ni uko bobanza bakagarukira ko abo bantu bakabaha ifungurwa kuko igihe baza nta n'umwe yari yararimye cyangwa yaravise n'akantu na kamwe avuga ati azokikorako kubera zishonje ziza gusoromera amasombe y'abandi gusa nubwo izi mpunzi ziri kwiyandikisha guhunguka ari nyinshi igihe zizahungukira ntikiramenyekana nk'uko umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yabibwiye ijwi rya amerika usibye izi mpunzi nshya zifite iki kibazo n'impunzi zisanzwe mu nkambi za murongwe na rusenda nazo zivuga yuko zifite ibyo bibazo kuko zimaze amezi atatu zidahabwa ubufasha bw'ibifungurwa na pamu vedasengabo ijwi rya amerika uvira tuve muri kongo tujye mu burundi aho ubuzima bugenda buhenda cyane ibiciro by'ibikenerwa buri munsi nk'ibiribwa bikaba bimaze kwikuba inshuro eshatu mu gihe kitageze mu mezi atatu abaturage barasaba leta gukuraho imisoro n'amahoro ku biribwa biva mu mahanga inkuru yaradijwe rya amerika bateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na thierry vendayishimiye ukorera i kigali mu rwanda Ibiciro by'ibyankenerwa byatanguye kuduga kuva mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nk'uko abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'Uburundi babivuga. Intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'Uburundi isanzwe yimbukamwo ibitegwa mbumbarugo nk'ibiharage, ibigori n'imyumbati. Yamara uno munsi ibiciro by'ibyo bifungurwa biduga uko bukeye uko bwije. Abahatuye baratakamba.
ikiro cy'ibiharage gifashe bine n'atanu bitanu ikiro cy'ubududu cyaba kigura amajana atanu amajana ane n'itanu ubu kigeze ku bihumbi bibiri igihumbi n'amajana umunani nta n'umunsi n'umwe ikiro cy'ubududu cyari bwashitse n'igihumbi nta n'umunsi n'umwe umuceri wari bwagura ibihumbi bitatu uno munsi turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja ubu ikiro cy'ubududu buhuye ni ibihumbi bibiri n'abiri umuceri ni bitatu n'atatu ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye naco gitumayo twosaba nka leta vurema ko yofasha abenegihugu kugira ngo batwibuke abantu benshi bararembye Ico kibazo c'ubuzima buzimbye kiravugwa no mu ntara z'uburaruko bw'Uburundi aho ibintu bitoroshe nk'uko abahaba babibwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika nko mu ntara ya Kayanza imwe mu miryango iba ku mugwa mukuru w'iyo ntara ivuga ko itagishobora gufungura kabiri ku munsi kubera ibiciro byabaye ndanse kono bizimbye ubu ujyanye ibihumbi bibiri ugura ikiro kimwe cy'ifu wajya kugura ibiharage ujyana ibihumbi bine aho biba ari iby'ijoro rimwe aho utegerezwa kubagaburira rimwe ku munsi nayo bajya kabiri ntabyo woronka mbere no kwibahoza kwiba bo kugurura nk'imihora ibintu bigatembera bikaza biza natwe dusuma ariko rero biracyagoranye ababa mu ntara ya Makamba by'umwihariko binubira ko iduga ry'ibiciro riteye ubwoba kandi ko n'ingaruka ari nyinshi uhereye ku biharage ku bigori ku ifu y'imyumbati yakunda gufungwa cyane ngaha mu buragane rero hamaze imyaka itari mike mugasane nibwo mbona aho ifu y'imyumbati kugura ibihumbi bibiri n'amajana abiri ibigori nabyo byo byarabaye akabera abahinga kuko ikiro cy'ibigori kize ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mu bihumbi bitatu iyo unabironse ingaruka ni nyinshi kuko duhereye nko ku mashuri abana baraye amashuri kandi birumvikana umwana yaja mu ishuri atafunguye aho n'abagiyeyo usanga bariko barasinzira Ku mugwa mukuru wa politike igitega igisagara kigira kabiri kirimwo abantu benshi inyuma ya Bujumbura ubuzima butera buduga nk'uko bamwe mu bakozi ba leta baba muri ico gisagara babivuga co kimwe n'abandi bo mu mihinga itandukanye y'igihugu abanyagitega basaba leta guheba amakori ku bidandazwa na cane cane ibiribwa vyinjira mu gihugu bivuye hanze ubuzima ngaha muri kapitale politike navuga ko buzinze kweri kuko tugiye gusuma dusanga bitugora gusuma imiryango ifungura nabi cyane kuko urabye nk'ikiro c'ifu dufate cagurwa kera nk'amajana atanu ucigwijwe ko nk'injuro hafi nka zitanu ugaca uraba n'agashara k'uyu munsi ushitsa kubaho ari ku mangetengete bitoroshe leta yoyora igakora amakori ku bintu bimwe bimwe kugira ngo bishobore kwinjira yego leta kweri ntiraabitugabaniriza ibiciro nk'imiceri ibiharage ndibaza vyokunda hari ibindi nyamukuru biriko biratuma ubuzima butera buzimba mu Burundi nk'uko abahinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu babivuga Aloyize Misago ni umwe muri abo bahinga ashikiriza kwitituka igifaranga ry'u Burundi riri mu bituma ubuzima butera buzimba bwa mbere ni uko abakeneye ibintu baguma bongerekana mugabo umwimbu ntubongerekane niba nko mu myaka cumi iheze hariho abantu miliyoni icumi uyu munsi turi ko twabaye miliyoni cumi na zitatu uca usanga abarimyi ari bake cyane abandi n'abakora ubundi buzi bakora mu mahinguriro cyangwa bakora ibindi icya kabiri nacyo ni ukuntu ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro leta y'u Burundi itera akama abarundi kugira bakure amaboko mu mpuzu bagwize umwimbu uwo muhinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu avuga ko ako kamo kadahagije asaba nyabu na leta y'u Burundi gushinga amahinguriro kugira ngo haboneke umwimbu wo gushorera mu makungu haboneke mu gihugu amafaranga y'agaciro mva makungu ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu kiringo c'amezi atandatu ya nyuma mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji yasiguye impamvu leta ibona ibidandazwa biduga niyo dushinze ibiciro hanyuma baza kuzitura n'abaza kubitura bakaba benshi aba ari ikimukiza ari naco gituma duhamagarira abarundi bose muri kino gihe tubona ko ibiciro bisa n'ibiriko biraduga kuzimbugwa twirimira hano iwacu tureke kuzimbana ariko twumve yuko dutabikanywa umwungu ku isoko dukurikije ibiciro biba vyashinze ibintu biruko mu Burundi mu gihe banki nkuru y'igihugu yerekana ku rubuga ngurukana bumenyi ku biciro by'ibyankenegwa bimaze kuduga gushika kuri mirongo ibiri n'umunani ku ijana muri kino gihe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu makuru y'imikino ku wa gatandatu ikipe ya leg basketball club ihagarariye u rwanda mu mikino ya basketball africa league yatsinzwe ku nshuro ya mbere mu itsinda ryayo rya sahara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika w'imikino jean claude munyandinda nibyo atubwira
mu mikino y'itsinda rya sahara ry'irushanwa rya basketball africa league ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda ejo bundi kuwa gatandatu yatakaje umukino wayo wa mbere ikipe ya stade marie yo muri mari yatunguye abasore b'ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu rwanda ibatsinda amanota mirongo inani n'ane kuri mirongo itandatu n'ane uyu mukino wagabanyije amahirwe ya reg basketball club yo kuzarangiza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri muri iri tsinda ririmo gukinira mu nzu y'imikino ya dakar arena muri senegali kugira ngo iyo ntego igerweho birasaba ko adonis fila thomas cleveland diedone ndizeye picumanga na bagenzi bagenzi babo ba Reg Basketball Club biyandayanda bagatsinda umukino uza kubahuza n'igihangange US Monastir yo muri Tunisia uyu munsi kwa mbere. Uyu mukino uteganyijwe gutangira isaa tatu n'igice z'ijoro ku isaha mu Rwanda no mu Burundi mukaza no kuwukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu mudatenguha. Reg Basketball Club iramutse ishoboye kuwutsinda yabishimangiye umwanya wa mbere muri iri tsinda ryayo nk'uko byagenze umwaka ushize. Bitabaye ibyo iramutse itsinzwe yakwisanga ku mwanya wa gatatu cyangwa wa kane. Tunyarukire mu mikino ihuza inzego za polisi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba kuva ku itariki makumyabiri na rimwe kugeza ku ya makumyabiri na karindwi muri uku kwezi kwa gatatu mu rwanda hazabera imikino ya eyapuko izaba ikinwe ku nshuro yayo ya kane muri iyo mikino izahuza abapolisi bo mu bihugu umunani byo muri aka karere hateganyijwe umupira w'amaguru imikino y'intoki imikino njyarugamba gusiganwa ku maguru no kumasha umwe mu bari mu nzego z'ubuyobozi za polisi y'u rwanda cp bruce munyambo arasobanura intego y'aya marushanwa ni ugushimangira ubufatanye n'ibindi bihugu bya polisi kugira ngo turwanye ibyaha ndengamupaka binyuze muri siporo kuko siporo ikurikiranwa n'abantu benshi niyo ntego yumva rero iyo ntego izagerwaho kuko tuzahura turi abapolisi ibihugu umunani dukine dusabane kandi tuganire no kuri ibyo byaha ndengamupaka tuzaganira nabo tuzaganira n'abo bapolisi n'abapolisi bazaba basabana ibihugu umunani bizaseruka muri iyi mikino ihuza abapolisi bo mu karere ka afurika y'iburasirazuba ni u rwanda uburundi uganda kenya tanzania sudani sudani y'epfo na etiyopiya dusoreze umupira w'amaguru aho ikipe y'igihugu y'u rwanda igomba guhura n'ikipe y'igihugu ya bene ejo bundi kuwa gatatu ni umukino w'umunsi wa gatatu mu itsinda rya cumi na kabiri mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri cote d'ivoire mu ntangiriro z'umwaka utaha uyu mukino wa bene n'u rwanda uzabera ku isaha dola mitiye ikotono muri bene guhera isaa kumi n'imwe z'umugoroba ku isaha y'i kigali muri iri tsinda rya cumi na kabiri ikipe y'igihugu ya senegal niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota atandatu mu mikino ibiri iya kabiri ni mozambique ifite amanota ane u rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu rukagira inota rimwe ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma turahasanga ikipe y'igihugu ya bene ifite zeru n'umwenda w'ibitego bitatu mu rwego rwo kwitegura umukino wayo na bene amavubi y'u rwanda ejo ku cyumweru yakinnye n'ikipe y'igihugu ya etiyopiya mu mukino wa gicuti wo kwipima uyu mukino wabereye muri etiyopiya warangiye etiyopiya itsinze u rwanda igitego kimwe ku busa yari claude munyandinda i kigali
amakuru y'imikino tuyakomereze mu burundi aho icyo gihugu kita gikeneye bujumbura umukino wa nyuma wo gushaka itike yo kwitabira imikino ya afurika mu mupira w'amaguru uzahuza icyo gihugu na namibiya mu kwezi kwa gatandatu umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi aravuga ko abarundi bazamenyeshwa vuba aho uwo mukino uzabera inkuru tubaza desire hatungimana mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika inyuma y'inama y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa yabereye mu rwanda igenekerezo rya cumi na gatandatu za kuno kwezi alexandre muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb amenyesha ko uburundi butacakiriye namibiya bujumbura nk'uko byari bitegekanijwe muyenge amenyesha ko kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze kugeza uno munsi ibikorwa byo kubaka ikibuga intwari bitarigera bihagarara kandi ko biri ku murindi ushimishije amenyesha ariko ko mu kwezi kwa gatandatu icyo kibuga kitazoba kiraboneka urukino rwa namibiya mu kwezi kuza abarundi bazomenyeshwa aho ruzobera muri kano karere haba muri tanzania aho uburundi bukunze kwakirira inkino mu rwanda canke ahandi hose bazobona ko bishobora gufasha igihugu turabye nko ku bijyanye n'inyubako gusa nko gushika mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ibikorwa byose bizoba vyaheze ikizoba gisigaye ni kiriya c'umusezero wa kijambere nicyo tubona kubera muri fifa rimwe na rimwe usanga biteba ariko naho nyine aho tugeze turabye inama twaraye tugiraniye n'ababijejwe bo muri fifa turabona yuko mu minsi mikeyi iyo processus nayo nyine yo gushyiraho umusezero wa kijyambere nawe nyine guca gutangura bisigura yuko hadatevye ikibuga kirasubira kwakira inkino abanyagihugu n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi basubire kuratira ijisho mu gihe bimaze kugaragara ko ibihugu vyinshi vya afurika biriko birarondera abakinyi babiburaya ariko bafise amamuko iwabo n'uburundi ntibwasigaye inyuma nk'uko alexandre muyenge yabibwiye ijwi rya amerika amenyesha ko zimwe mu nshingano ivyegera vy'umumenyerezamukuru basanzwe bose baba i burayi ari ukurondera aho abakinyi bamuka mu burundi baherereye nta mwana w'umurundi canke nta mu binasyono n'umwe tuzoreka azofuma atwankira mugabo twebwe icyo tuzokora tuzogerageza tumwereke tumusigurire tumubwire n'ahari hariya abavyeyi biwe vyagenze ukuntu kunuku na cane cane kusanga harimo n'abavyeyi babo bakiniye n'intamba mu rugamba urumva rero twe turageza aho dushitsa turabasigurira nta n'umwe dushobora kutegera mugabo umukinyi niwe afata iya nyuma umugwi serukiragihugu mu kurindira uku kwezi kwa gatandatu aho uburundi buzokirana kameruni na namibiya inkino zizerekana nimba uburundi buzitabira inkino za kane bugira kabiri imyiteguro yaratanguye igenekezo rya mirongo ibiri na gatanu mirongo n'umunani za kuno kwezi urundi buzotana mu mitwe na indoneziya mu nkino zibiri za gicuti zizobera zose jakarta muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa remesha yatsinze karne ku manota mirongo umunani na rimwe kuri mirongo irindwi n'abiri mu rukino rwari rubereye ijisho patrick nkuru nziza amenyereza remesha aratubwira icyo basumbije karne bagatahukana intsinzi ni ya determination nyene n'abakinyi bari babishaka gutsinda uno munsi kene yamitugora nicyo gituma mwabonye mace yari igoye ikintu twabarushije niyo determination mu zindi nkino zabaye mesaje ngozi yatsinze target ntamenwa ku manota mirongo umunani n'indwi kuri mirongo umunani tigers yatsinze karera lions ku manota mirongo icenda n'atandatu kuri mirongo itanu n'umunani rezipo batsinze young eagles ku manota mirongo umunani n'indwi kuri mirongo itanu n'indwi nayo dinamo yigishije basketball mutanga united mu kuyitsinda ku manota ijana mirongo itanu n'atatu kuri mirongo ine na rimwe inkino z'igice ca kane gishiri ca nyuma zitegekanijwe mu mpera zino ndwi desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese